radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe muri kumwe na tomasi kamirindi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri muri uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru yo mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika uyu munsi mwibuke ko abansi ba demokarasi bagiye barategura umugambi mubi ushimikiye ku binyoma n'amarimentanya bicyoza leta y'u Burundi mu ntumbero yo kuyisenyura uyu ni buramatari w'intara ya kirundo melchior na nkwahomba uyu munsi mu myigaragambyo yajyanye n'ibikorwa rusange mu kirundo ni mu kanya mu makuru rero y'u Burundi. mbere y'uko ariko tujya i burundi mureke tubanze tujye muri uganda i kampala aho intumwa yacu eric bagira ubusa yagiye kudukurikiranira iby'amatora eric wiriwe
wiriwe neza thomas niko bategereje ko amajwi atangazwa bimeze gute ibarura ry'amajwi rigeze he
ntibagitegereza ahubwo byabaye ku isaha ya saa kumi za hano muri uganda muri stade y'igihugu yitiriwe mandela nibwo batangaje ko yoweri kaguta museveni yatsinze abandi bose n'amajwi mirongo itandatu ku ijana mu gihe cyiza besige w'ishyaka fdc rirwanya ubutegetsi cyangwa se ritavuga rumwe n'ubutegetsi we yagize mirongo itatu n'atanu ku ijana agakurikirwa na amama mbabazi umukandida wigenga abandi bakandida batanu basigaye bagiye babona amajwi atageze kuri rimwe none se mbabazi we yabonye angahe
yabonye rimwe n'ibice mirongo irindwi na bitatu
cyiza besige ntacyo aratangaza kuri iri tsindwa rye nanone ribaye irya kane
cyiza besige biragoye kuba twanamubona kubera ko mbere y'uko babitangaza yashatse kuduha ikiganiro nk'uko byagenze ejo ko polisi ni ukuvuga ngo yatubujije kimufungiriwe mu rugo nta muntu ushobora kuba yagerayo cyangwa se nawe ntabwo ashobora kuba yasohoka iwe mu rugo ni ukuvuga ngo hafi aho rero hari hari uwo bita Elias Rukwago wiyamamarizaga kuba yayobora umujyi wa kampala cyangwa se disitirigiti ya kampala wo mu ishyaka pd ubu nawe rero polisi yahise imuta muri yombi kubera ko yavuga ko ibyo leta ikora bitanyuze mu mategeko
umwuka se umeze ute kubera ko hari abantu bavugaga yuko bashobora gukora imyigaragambyo bavuga ngo amajwi ashobora kwibwa ngo nibatabyishimira bazajya mu myigaragambyo na mama mbabazi yari yarabitangaje umwuka umeze ute
nk'uko wari ubivuze n'ubundi nicyo cyiza besige n'abarwanashyaka ba fdc bashaka kugaragaza ko amajwi yibwe ariko kugeza ubu ngubu leta ntirabemerera bakoresheje polisi n'igisirikare umwuka ni ukuvuga ngo ntabwo noneho ushobora gutambuka nibura nka kilometero ebyiri utabonye abasirikare abapolisi aho noneho batangarije aya majwi kuri stade yitiriwe mandela byo byari agahebuzo byara agahebuzo wumve ngo byara agahebuzo ibimodoka bya bindi bitera ibyuka biryana mu maso birahari ku buryo n'abasirikare barahari n'imbunda zabo zaba intoya za zindi za pisitore ndetse n'izindi zisanzwe ni ukuvuga ngo rero urabona ko kambara iracecetse niba ariko ntabivuga nta rujya n'uruza hariho mu bice bimwe na bimwe amaduka yafunze nk'uko twari twabivuze na n'ubu hari aho batarafungura umwuka rusange ntabwo umeze neza kandi kampara isanzwe izwi yuko ari umujyi ugoye kugendamo amamodokari buri gihe aba ari uruvunganzoka ubu ngubu nta modokari zitamba
ubu ngubu ndakumenyesha ko wenda nange reka mfatire nk'uko icyo kibazo wari ubajije ku cyumweru nibwo nahageze nyine no gutega moto uba wumva wishisha bitewe n'ukuntu moto kugira ngo izatambuke biba bigoye ariko ubu ngubu ushobora kuryama mu muhanda imodoka ikaza igatambuka ari umutekano nta kibazo gusa kwa kundi intsinzi ibaho ukabona wenda nk'igice runaka barishimye nta birabaho kugeza n'ubu ngubu hanyuma rero ku kibazo cyo kuba wenda bashyizeho ngo umutekano udasanzwe twabajije umuvuzi w'igisirikare koroneri ankunda ibi bintu uko bidasanzwe ni ukubera iki aravuga ati ibi ngibi ni ukurinda amahoro y'igihugu twabikoze amahoro y'igihugu turaguma turamubona none ibiri gukorwa babaye bigaragambye aravuga ngo dufite uruhushya rwo kuba twabarasa erike bagira ubusa ndagushimiye cyane komeza rero dukurikiranire ibibera i kamara
washington ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tujye mu burundi ku nshuro ya kabiri mu kirundo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana perezida paul kagame w'u rwanda jean bosco ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru
urwo ruririmbo rwariko rusamiranira ahariko harabera ibikorwa rusangi vyuguruye imyiyerekano yo kuri uwo wa gatandatu hari nko ku kilometero kimwe n'inusu y'ibiro vy'umupaka wa gasenyi nemba uburundi busangiye n'u rwanda mu karere ka bugesera ni muri komine busoni aho indongozi nkuru nkuru ku rwego rw'intara zari zakoraniye muri ivyo bikorwa rusangi amajambo yo kwiyamiriza perezida paul kagame w'u rwanda niyo yaguma yumvikana turasi byawe kagame tora ibyatsi byawe kagame we dore nk'ifu y'iminsi wa kagame kagame w'imbaso n'imwihembe umushingamateka jean batiste nzigamasabo benshi bazi ku izina rya gihahe aturuka muri komine busoni niwe yafashe ijambo ryo kwakira abashyitsi yasabye abanyabusoni kugumana ubutwari bamanye bwo kurwanya umwansi abantu b'ubusoni no muri kahise k'igihugu mwame muri ndarangabye muri ntavogerwa muriko ntabashi kuva kera no kuri ba sokuru akataru kamara gafata isura miko namashi nta nagomba kubashimira rero naba nagomba ndabasabe igihe cyose ibihe byose tuba turagira ibibazo mwama mufatanye mu nda iryo teka mwararyiteye kandi zorigumana n'ubu rero mu ijambo nyamukuru nyakubahwa buramatara aza kubashyikiriza murifate nka nkama akabaye kose muhanurana muvugana kugira ngo umwanzi uwo ari we wese aho azova ari hose azadutera tukamwimvuna gushyika aho tumushyira hasi ijambo rya leta y'u burundi riherekeza iyo myiyerekano yateguwe ku rwego rw'igihugu ryasomwe na buramatari w'intara ya kirundo merikiro ntankwahomba aramutswe intara ya kirundo ati mu myaka cumi iheze demokarasi yagumye ibangamiwe n'amaremantanya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushyika uyu munsi mwibuke ko abansi ba demokarasi bagiye barategura umugambi mubi ushimikiye ku binyoma n'amaremantanya bikihoza leta y'u burundi mu ntumbero yo kuyisenyura abakuru b'ibihugu vya afurika banse ingingo y'akanama kajejwe umutekano mu ishyirahamwe rya afurika yo kurungika mu burundi inteko mvamakungu bashimiwe abarongozi b'ibihugu ba afurika biyamirije inteko mpuzamakungu mu burundi turabakeje abarundi twese turakeje n'umunezero mwinshi abakuru b'ibihugu bya afurika ku ngingo ibereye baherutse gufata mu guhagarika ingingo igayitse yari yafashwe n'akanama kajeje umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yo kurungika inteko mbamakungu mu gihugu cy'u burundi icagumye kigaruka mu byivugo kinagaruka no muri iryo jambo ni ukwiyamiriza perezida paul kagame w'u rwanda abarundi twese turiyamirije igihugu cy'u rwanda n'umukuru wacu yitwa n'umukuru wacu paul kagame ku bikorwa bigayitse aguma afasha impunzi zari zitembagaje zaguma gutembaza demokarasi ngo zifate iradiyo zigire n'abanyagihugu bikabananira turamwiyamirije paul kagame turamwiyamirije
abitavye iyo myiyerekano vyaboneka ko bari bazi icabazanye ariko harimwo ababiboneye aho abo nabo akaba ari nk'abana bo mu mashuri mato mato barorera iyo myiyerekano nk'ibirori imyiyerekano kwari kwiyamiriza igihugu cy'u rwanda kirungika abantu baza kudutera iyi myerekano wari uyizi oya
Eh, wumvise ko ari imyerekano nyabaki Yaba- y'abanyarwanda Eh?
y'abanyarwanda imyiyerekano yo ku- yo kwamagana kagame areke kutwivangira mu gihugu cyacu cy'u burundi natwe tu- turafise ingabo turishoboye turimo turiyamiriza inzego za kagame kuko arimo arashaka guhungabanya igihugu cyacu kandi natwe twifitiye ububasha bwo kukibungabunga kagame turamuyamirije twe twaje kugira ngo turabe kungene tuwo mu cyoza duhereye ku byo yadukoreye n'ibyo adu- amadini adukora hari n'abandi banyagihugu twasanga ku ibarabara rigana ahabereye imyerekano ariko batayitavye ntibemeye kuvugira kuri mikoro yacu ariko hari abavuga ko bipfuje kwifatikanya n'abandi urugendo rubabera rurerure abandi nabo bahitamwo kutatubwira na kimwe twamenyesha ko ahariko harakorerwa ibikorwa rusangi hatowe n'ikigwanisho ca gerenade cari kizitse mu vyatsi ku mupaka wa gasenyi nemba jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
perezida paul kagame w'u rwanda ku rubuga nkoranyambaga rwa twit yanditse ko ntawe uzakurura u rwanda mu bibazo by'u Burundi. mu burundi kandi ejo urwego rukurikiranira hafi uburyo umwuga w'itangazamakuru ukorwa rwafashe icyemezo nk'uko mubizi cyo gufungura amaradiyo abiri radiyo isanganiro na radiyo televiziyo rema muri zirindwi zafunzwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize evariste nzikobanyanka yatwoherereje iyi nkuru inyuma y'amezi icenda yugaye amaradiyo isanganiro na radiyo televiziyo rema fm niyo agiye gusubira gusamirana ayo nayo aharurwa muri ndwi yugawe ku igenekerezo ya cumi na kane ukwezi kwa gatanu mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu atandatu muri ayo maradiyo yagirizwa kuvugisha ijambo ryashikirijwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa petero nkuru nziza urwandiko rwatewe ko igikumu n'umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi n'abayobozi b'amaradiyo abiri agiye gusubira gusamirana rurimwo ivy'abamenyeshamakuru bagiye kwisunga tubasaba yuko boshiramwo umwete gusumba uko bahora mu gukurikiza akarangamutima mu gukurikiza amategeko agenga uburundi n'amakungu kandi bakiyemeza ko bagiye gukora bashiramwo umwete mu bijanye no kurondera nabo nyene amahoro ku burundi hamwe n'umutekano kuri bose uwarongoye urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi arasigura igituma abarongoye amaradiyo abiri bareze gutera igikumu ku mategeko asa n'ayari asanzwe ahari kugira ibyabaye ntibize bisubire byabaye byiza yuko habanza kuba ayandi masezerano yiyongera ku masezerano asanzwe ahari hagati y'urwego rujejwe gucungera ibyo kumenyesha amakuru ariko sense n'ayo maradiyo kugira agire intumbero shasha yiyongera kugira akanovera k'amakuru kabandanye kaba keza n'amakosa yabaye ntabe agisubira kuba ku neza ya twese abarundi n'abandi bose batwumviriza mbega abarongoye ayo maradiyo bakiye gute iyo ngingo ya leta jean claude nkurunziza arongoye radiyo televiziyo rema fm akenguruka iyo ngingo turagishimye cyane rwose kino gikorwa kuko mu bisanzwe harakozwe ibintu byinshi kugira tubone ko twoshobora gushika kuri iyi ntego twashyize kuri uno munsi byaranagoranye kenshi hariho ibyo twagenda tukabaza kwa porokirere tukabaza muri sense hariho ibyo twasabwa hariho ibyakunda hariho ibitakunda ariko ubu rero twashoboye gushika ku kintu cyiza gishobora gutuma dushobora kugurura na cyane cyane ko ari ikintu cyiza yuko amajwi atandukanye yosubira gusubira kumvikana hano mu gihugu cyacu ni ukuvuga yuko ari ingingo dushima abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo agiye gusubira gusamirana barashima kubona bagiye gusubira ku kivi ariko basaba ko ayandi maradiyo atanu asigaye yo kugururwa kugira abarundi baronke amakuru yisanzuye bernard bankukira ni umumenyeshamakuru wa radiyo isanganiro jewe kubwiwanje iyo ngingo n'ukuri nakire neza cyane rwose ku- kubera eh, hari haciye amezi icenda yose abanyagihugu bada- badashobora kuronka amakuru ubwo rero eh, ni akaryo keza kuko abanyagihugu mu burundi mu gihugu cose bazoheza bakaronka amakuru y'ibiriko birabera hano eh, muri kino gihugu cabo habaye mu gisagara ca bujumbura eka no mu gihugu cose kumbure batanguye kugura amaradiyo abiri twizera yuko mu minsi izoza n'ayandi maradiyo ngira ngo bazoshobora kuyugurura kugira ngo abarundi bo mu bice byose by'igihugu bashobora kuronka amakuru ku buryo bwisanzuye ayo maradiyo abiri yuguruwe mu gihe hari ayandi maradiyo atuguruwe kandi yari yugawe ku mvo imwe twabajije jean claude nkurunziza arongoye radiyo rema igituma abo bandi batugururiwe yishura abo muri ayo yandi maradiyo kwegera inzego zifise ico kibazo mu ntoke twaraciye mu butungane turabaza kandi turasubirayo turabaza kuko urabizi mu bintu by'ubutungane dosiye n'umwe umwe ibazwa nti si bose babarizwa kimwe nabo nibaza ko dosiye zabo nabo bojana hariya ah, mu butungane bakabaza mwomenya ko amaradiyo asigaye atarugururwa ari rpa ijwi ry'abanyagihugu radiyo bonesha fm radiyo televiziyo renaissance zo mu gisagara ca bujumbura radiyo humuriza iri mu gisagara ca gitega n'ishami rya rpa riri mu gisagara ca ngozi i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
inshuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
mbega dore uno munsi murafise akaruhuko ko mbona hakeye utaragenda ariko mama nawe urakunda kubaza icyuri ariko nta bikoresho by'ishuri nababwiye ko nkeneye dore oya nawe urarenze urugero ko ayandi mahera y'ishuri baduha umwanya wo kuyarondera hanyuma tukayatanga ubu ho nibo turindiye erega bo ubona ntacyo bahomba mama ntahomba dega mwana njyewe nk'ubu abandi bari ko bariga nanjye ndi ngaha none kumbwira jewe wari kubwira so genda ku ishuri aho agarukira turabivugana numve ko yoshobora gushora agahera
ariko mama nawe uratwenga uzi dushora agahera none ga mwana tubigenze gute ibikoresho wasape Sabwe.
ngira ngo nawe woshora zibiri ntacyo wovamo oya nawe dore none ushaka dufate uruhongore rwose tujane mu isoko kugira ngo tugure iyo wasafu numva urondera mugira ngo ni jewe mugira mugirire nabi gama ariko namwe bwe murigiriye nabi kuko ibyari imbere nibyo byari byinshi none muravyiyatse none gadorina aho widoga sinakubwiye ngo ugende ku ishure kwaho se agarukira nja kubimwumvisha naho nzi ko bitoroshe ma Sabwe, ndakuranye ma.
ko ntagisubira ku ishuri ntatwaye ico gikoresho none ucurira Nshaka ko nja kwiha akamenya imbere y'abandi bana dori Sawa.
kwingo zose zino ndazizi ubwo abana bose mwiganisha ibikoresho baramaze kukironka ubwo kutanyizera rero niko kuzotuma umuryango wacu udatera imbere turakwizeye mwana bavuga rimwe Eh.
ababyeyi babo bakaba babifashe nka nkana oya ko ari uko satahira nta mpemana ndakurahiye ico gikoresho wasape gitegerezwa kuboneka aho mwotubika umukanda gatoya Sabwe.
aronkiwe watsapi mu minsi mika ntiwaba mugitera ntiwumva aho tutokena zoca wiguhembwa gadori oya si uguhembwa ibyo byo ku kwezi ku kwezi none ni gute Mugabo inzi- mugabo inzira zose y'amafaranga ajyana nawe Eh.
ahabona Ah.
afasha yuguruka akabona kure Mm.
Eh.
oya mugabo dore Mm.
iyo wasapu ituma mwuguruka mwese mu ishure ntaco izoba imaze jewe nifuza iyo tuma wuguruka wenyene tukagira ico turushije abandi Ah, mama sawa icyo ndagukundira wowe ni uko utegeye ibintu n'ingoga erega mwananje nuko abavyeyi banje batari bwategereye neza akamaro k'amashure naye ahandi hoho mba ndi mu kaminisiri mama oya Sawa.
ntacyo ayo utize nzoyakwigira aho mu- kandi n'iyo mushikiranganje utaronse Mm.
jewe ndabona ko ntazomuhusha ntiwumva ntugira ngo ndi kabi rwose mama aho mwana ni ukuri ko tutarakamikazi erega hari aho muranda kuraba Eh.
iyo wambaye ka gakanzu nambe wagakuye hehe nkibaza ntubona uwo twabyaranye twe na berahino
hanyuma gama Mm.
murabivugana na papa ko mufise agakobwa keza mugabo uzohava wera uraba mukobwa wawe ibyo mba twabivugana naso urambabarira ntaco mwana hanyuma gamama Saba.
uzowatsapu bizingana mushaka ko nzogira icyo mbishije abandi Eh.
uzoma amafaranga ngurire Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mm.
mugabo rero Mm.
ntibava
iveti iyo tuje mu isoko sishaka kuza urisigaza inyuma shaka tunyaruke dutahe nje kuraba utwo nkora imuhira none ga mama nari kureka kuramutsa ujya mana tuhora twigana none gutambwiye ngo aze kutwereka aho yaguriye ibikoresho ngo natwe tugurire erega mama nta bikoresho yaguze kuko atamenye yariko arambwira mbere niyo batamuronkera ikibanza cyo kuduburamwo iyo mu gisagara amashuri azoca yaheba ni nk'ibyo by'abana bubu niwe yitorera aho yiga kandi byaramunaniye nanje niko namubariye mama niko wananiwe n'ivyino wiyumvira ko ivyo mu gisagara uzobitora hanyuma yakwishuye ngo iki eheraba neza ntuce ku biti byawe.
ndabibona mama urazi ingene yanyishuye mama ngo birabasha nibatamuronkera ico kibanza azoca yaheba mbega havuga ngo birabasha Mm.
nibo yigira canke ni ku neza yiwe mugani wiwe biramusha mama dutangure kugura isakoshi niho nora nkaho nza ndashira ibindi ndakubwire rero gayibye wi urafise ka gapapuro wavyandikaho basi nari kugasiga ngaka umve rero Mm.
sinashaka kwirukanga hariya hose numva ata magara nifite nagira jewe soma ivyo nkeneye Mm.
nawe wirukange mu vyawe Eh.
hanyuma duce duhurira hariya mu mangazine kwa mutama eyi none menya umpangahe ntarinze kubibaza reka ndabayo ndaguha hanyuma niwakerereza uca uza kundaba kuko jewe soma bikeya sintevye ego numpe mama ariko iyo tuba turi kumwe niho byanyorohera
mbega hewe wiriwe he Eh.
tuna kurindire ngo uragaruka nibona nkakubura
uronzojya ndakubwiye iyo ngiye hose niko vyategerezwa kumera Hmm. ko wumva ubishaka urangurira telefone nizo mbona ziharawe nzoje ndaguhamagara ndakubwira aho ngeze oya ntiwigura ntera imiragwe naho jewe nokugurira telefone umukobwa wawe wewe Eh.
yarahiye ko atazosubira ku ishuri utamuguriye igikoresho kiri aho bamwe aho data wanje ico gikoresho babatumye batahora babatuma ngo ni igiki nimba citwa wa paki namba ari wa piki Ya.
n'uwakizi wagituma azobona iyo amafaranga azanana Eh.
ubwo tukenye twari mu nzira yo gutunga n'ukuri Hmm. none ivyo ngo nivyo biga kw'ishuri wowe ndakubwiye ko yiriwe aryamye ngaha muhira Eh.
kuko ngo atakirose ntazosubirayo Hmm.
jewe ndamwumva aho u- wowe umwumva gute canke kumwumva ntiwo kimugurira ni ukuri yabyara ibyo ashoboye ntokimugurira mugabo umuntu yambwiye ngo naho twoshora impene zibiri Mm.
ntizokwiza amafaranga kigugwa
uwa uti gushora impene zindi zibiri Eh? zongera kuri imwe nashora mu kw'icenda tugura ibikoresho nyene vy'ishuri erega ntibigutangaze mutama wanjye akeza karaheberwa kandi urabona ko agira aya mare Ntitwo- ntitwogize aho tunanirwe n'umuriro none ico wambwiye ngo ni wa pipi papi ego uko biri kose icoco ko batakitubwiye ngo tukigurire hamwe n'ibindi none gaye mwumbatse ngira ngo nicari bwakenerwa kandi rero ikindi womenya Eh, urabona ko ujya mukobwa wacu asesuka
mbese ikita sa ubwo u- u- ubwo urazi ko dorina ari umukobwa wawe nobuzwa n'iki kubimenya kandi nge ntore umwitera mu ziko kugira aronke ibyangombwa none kandi n'ubu Eh.
ndazi wafite hmm, none ko uzi ko ari umukobwa wanje ivyo vy'ubwiza ubimbarira ngo bimara ibiki urambabarira nabikubwiye ngo ntitumutere icyayi mu bandi bana Ehe.
erega nahage yasiba Eh.
yanse kumaramara ko asigaye wenyine atarakigura icyo gikoresho
emwe ariko jewe berahino ndaramvye ngo nzobone ariko gahimwe nzobona umukobwa aramuhejeje amashuri mutama wanje bera hino aho nurambe kandi uzobona byiza aho jewe umukobwa waje Aha.
warose iyo wapira Eh.
wakaramuka ahejeje azoca aba umuntu w'umutegetsi
ewe wabihendwa abana ubwo butegetsi azobwira ahubwo ngira inama nawe turaba aho twokura iyo wa pipi nyine tena nyiravyiyumvira ubona Mhm.
nta bundi buryo bundi atari ukugurisha igiti kimwe none ko aho azohereza ayo mashuri tazoba tugisubira kurima
sigi uti kugurisha ikivi hewe ndakubwire ibyo byamwe na mukobwa wawe biraberera
ye fiya yego mugabo kumbe bakabaye wugaye gutyo gawanga reka reka reka reka jewe nahora ndakubona wambaye ipantaro sinarinzi ko ufite ukuguru kungana gutyo
wapiresha ntibisanzwe iki nicyo nkundira siporo iyo ugize impano ukaronka icyo ufungura uvuyeyo emwe nta kibuze ugira amagara meza reka shafi yake reka vuga uti iyo urose icunye uvuyeyo niho wumva ko ubaye umugabo yego ibyo nibyo kuko uba wasohoye amazi menshi muri kiriya cuye ni byiza rero ko ucuronka ibyo wunwa kiretse inzoga oyaye uti kiretse inzoga yego aho ntituri kumwe kubera kuko uvuye muri siporo ukanywa ijya mitobe ni inkoko hazoca ducika
ahubwo unyoye inzoga niho uca uvunika inkokora warasizwe n'amajyambere ave kandi ndakubise uri kurancereza muri hanze antrenema y'ibiki mbe bashamwe ba mwarose uwundi mupira ayo ma ntimwambi ngo nanje nze mpore nza gukina joke burya agira akina umupira ntabyo urabo bashite bari bishasha
icyo nanira ni giki jewe ndi bitumwa ko muri byose reka kubesha sha wowe mbwira gusa ko mwawurose nze ntangure kwitegura nzenshi nze
nawe ndi mupira turaronka Nimba ariko kwa tuguma kurabesha.
oya si ukubesha tuguma turondera ibindi bintu dukora kugira ngo tunonore imitsi kandi mu bintu by'ingirakamaro
ivyo bindi mwokora vy'ingirakamaro gafiyakre vyoba ari biki ubu wangu reka ndaguha amakuru Eh, ubu twaratanguje umugwi ndangakaranga dufashijwe na komine hamwe na prof bosco reka kubesha.
hangiye kuvuza ingoma Eh, aho gafiya ugiye kuvuza ingoma yego nukuri canke mwarose ivyuma vy- vy'ikizungu ukaba uvuza ingoma oya vrema tuvuza zimwe kama kama?
Eh, ubu turiko turiga ivyo kuzivugiriza ku mutwe ndakwereke unyereka iki vuga ndakwereke ehe raba nk'akarori raba nk'amunoke naramaze guturika n'amabavu kubera imirisho niyo mva utiyishe mugabo wa mutama twigisha yatubariye ngo ni ugushinyiriza ngo mu minsi mikeya tuba twamaze kumenyera reka shaho ryarabahenze aya no kura akaduhenda none ivyo bintu hari ico bibinjiriza bitwinjiriza ushatse kuvuga nk'amafaranga
none mwokwirirwa mwikoreye bijya biti kuri gusa
ni ubyisi ibiti Wowe Wohura n'uwo- n'ibiki?
wohura n'uwo mutama bigaba twigisha ugasura kuzita ibiti emwe ni ukuri mwohonyora hamwe none yongera iki jewe gafiyake urazi ko ntakunda gukora ubuntu bw'uburofarofa ari ikintu kizana amakashi aho urambwira ahubwo reka ndakwereka ikintu kimwe ingo tujane kuraba tujana he ntusubire kuturagaye ibintu uta- utabonye none si ibyo wambariye urazi ko ingoma arizo zashengera ibwami kandi nubaka arizo ziseruka hari urubanza rukuru rw'igihugu Eh.
jewe muri ibyo by'ubugenegene nkumbarire genda ubyige jewe Amabati.
muzoza mubimvugiriza mwaramaze kubimenya sha ura- mugabo ntaco uraturungikira umwe mushikawe azaze hamwe n'abandi bigere timushikanje uzi urabe ko mu minsi iza eh, tuzazwa dutumirwa ku mugwa mukuru tujya kwereka icyo twamaze Ha, fiya uvuze ngo harimo n'abakobwa
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye cyane ariko mbere y'uko dusezeranaho tubibutse y'uko perezida museveni wa uganda biri byatangajwe ku mugaragaro ko ariwe watsinze amatora n'amajwi mirongo itandatu ku ijana uwo basiganye cyane kiza besige mirongo itatu n'atanu ku ijana naho mu kirundo bongeye gukora imyigaragambyo bwa kabiri bamagana perezida w'u rwanda ariko perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku rubuga rwa twita ko ntawe uzakururira uzakurura u- u rwanda mu bibazo by'uburundi maze rero mukomeze munezerwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane rwose mwari kumwe na thomas kamirindi